my correct people, hmm no be small tin dey happen for internet too. They let us know say oni of ife palace dey hot like fire hmm dem say no be small tin na im dey come dey happen for right now for inside kabiyesi palace as me and una dey talk so my people, as i kuku hear dis gist una know me na hmm even though i take style dey tired i say no me i go come torchlight this, gist for una so dat una go hear wetin dey happen when you understand na im make i come am so so make i come torchlight am abeg if una finish to lis ten make you e help me subscribe share this video subscribe to my channel god go bless una and no forget to leave una comment o according to wetin una dey watch almighty god na im go reward una in jesus name amen my correct people, hmm no be small tin dey happen for palace o oh. dem dey let us know say dem just catch olori mariam and eh, olori runke with their bad plans when dem dey plan against our queen naomi my correct people, dem say the way when the tin take leak out eh dem say um dem no understand because the way we dem take plan am my people. because the thing dey vex dem as dem see say caviarcy dey get in contact dem say number one as caviarcy give as dem hear say queen ami travel that time when e go eh, singapore as dem come see say caviarcy don give queen ami tadenikawo passport dem say ye. dem say the thing come dey pain dem for body say eh say na wow so one day one day now so they go day and say if queen come palace like that, i be say are all done finish you understand right now as me and they talk so, so don't catch their evil plan when they plan They say touch not di anointed and do my prophet no harm Now im be this one my correct people. all these eh, people want and they see so all dis small small wife Now they come gang up together with them. say they go they go make sure say they show queen naomi wen becos of say the rumor wey dem they hear for internet when we hear <laughs> they dem come shock you understand i say kai because of say they know say only of ife love queen naomi well well say because if queen naomi come palace say dia hoe don't finish I make her. dem dey plan eh seriously say dem go deal with queen naomi no be small tin my people. as i hear dis gist and eh, now say no be only my ear go hear am o oh. i say make i come still touch light am for una say make una still hear am wetin dey happen for palace no be small tin my people. na so dem begin dey say queen naomi is dis o oh, is dat one o oh. dem begin dey complain dem begin go dey meet caviar one by one oloirunke you know say oloirunke too dey show herself all her own she too believe say maybe kabiyesi too dey in love with her so e con dey make her now dey high her her priority you understand everything their own be say Gunami is that is this one is this one so that thing no even concern Kabiyesi sef because Kabiyesi now just dey Kabiyesi just dey mind im own business because anything wey dem dey report because kabiyesi don know say these women say dem sabi lie well well so anything wey dem come dey tell kabiyesi kabiyesi no dey lis ten kabiyesi dey do im own according to wetin come for im mind na kabiyesi dey do because anything queen is that queen is this one anytime queen ami is that one queen is this i never i no even know wetin dey do dem o oh. as old as olori runke you go see dey plan your pikin age mate na queen naomi pikin mm, queen naomi and your pikin na im be the same age you go still come out o oh. you come still dey do anyhow you understand you still dey perform dey do anyhow just because of say you dey wear trouser you go come out dey talk anyhow dey strike people up and down you understand dey plan evil concerning anybody when e dey talk concerning queen naomi matter na so so den na you dey plan him vote against you understand my people, so my correct people. we never see this kind one before wetin dey happen e pass be careful hmm. you see these women eh dia all dey tire me o oh. like right now eh, according to the gist wey we dey hear say caviarcy e no dey follow olori eh, mary and dey talk, and eh, olori runke wen be say e think say caviarcy na him get am because you know dat time wey dem newly marry caviarcy una know wetin dey happen na wen be say caviarcy go go out na olorirunke e go sit down near caviarcy caviarcy go dey gist with am caviarcy go dey gist with am e go abandon oda oloris olorirunke na him caviarcy go dey after all those things olorirunke come think say na so na the something go take dey waka dey go but you know dem come i think say you know as we dey talk am for social media kabiyesi come see am or dem say dem come advise kabiyesi say if dem go out and again make you no dey go out with all of dem and if e dare go out say dem dey do something like olojo festival una know the way wey kabiyesi take behave that time when be say e come put uh, demarcation with a, one man like this, when be say e no give marian chance to come dey disturb am dey gist for there you e no give marian chance everybody see am even wen kabiyesi dey cut cake everybody see am e no give marian chance as marian wan collect the cake for im e hand kabiyesi no gree leave the cake you understand kabiyesi do am by himself He say he no wan make anybody touch am na wetin kabiyesi dey always dey do so this one now come dey shock all of them say ah shey kabiyesi now why kabiyesi come dey behave like this? or which afar kabiyesi come una think say as kabiyesi dey marry all of una kabiyesi no go get where e dey go separately e go una dey miss road na e get na or una think say as kabiyesi dey marry all of una so Kabiyesi now go come love all of una. It's e not possible. You can't love how many people, now how many heart you get. You can only marry love. My correct people, some kind thing when they would, they surprise me. Shebi una know say if marriage no favour person, when be say marriage they abusive, the wise one they will carry load, they go comot. But all this one, they no dey comot too. They go sit down there. They go sit down there with him, with him, with, they go sit down there. You understand? The, and the marriage not they okay with them. Only if I don't show them. Say no. He don't want all these women. Just because like okay, for example now, may they do anything now. Anything what they do now, Kabiyesi will begin preach again ah, I love my wife. i love them since the day i married them. I'll be very happy Now lie o see these women now? It na e, e caviar say no dey near dem o caviar say not dey near dem caviar say not dey sleep with them? all these women caviar say no dey carry them? She be not dey feel me You e know they carry wa them because dia own too much na dey feel me so their own You don't too much so they say too much of everything is bad because me i no come understand again why they can't they do like this. i no understand eh, They say every day now they say they get different kind of wahala different kind of talk for there still here they no still come on. dem still force diasef They marry say because of say they want marry Kabiyesi go dey show dem pepper like right now Kabiyesi don show dem e dey show Mariam uh, eh, Mariam no be small uh, show you no dey even see Mariam all Kabiyesi dey after right now na Queen Naomi you understand you no dey show dem just be you no dey gree attend to dem me i no know whether na by force na dey take dey marry the king o oh and dis women so wen be say dem dey receive all dis insult and uh, dis thing dem no fit marry before na be di funniest thing but dem go still sit down there in di name of say i must marry i must become di queen of uh, ileife kingdom na dem dey do in di name of queen naomi dem wan mutate am eh i no understand dem my people ha dem say too much of everything is bad Can't be kabiyesi don yare o for them, my people. e say if dem wan comot they come out. Hmm.